Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا dhaggeeffattoota raadiyoo Nuur Alhudaa Alhamdulillah gargaarsa Rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo seennee jirra. Sagantaa guyyaa har'aa keessatti akkuma adeeffanne qophii jaarmee bultii Islaamaa isiniif dhiheessina. Murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan Sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjinaa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان لقفتوتا تلفزيونين رولدادا خيري خيس ربين أولتي سنابل جيتشادا قبل سقنتا كينيات دبر سقنتا أدت جاللا إيانو تكفادا لكوف سقلمي إبجها في ترباتمي أفر duuba waan jettu gabaabinaan iyyattuun tun jechuudha. Ani eega bultii ijaarradhe waggaa shan caalee jira jette. Biyya Arabaa kana keessatti hojjannaa jaarsa kiyya waliin yeroo takka walitti dhufna ji'arraa jette ilmoolleen arganne rabbi na kadhadhaa jette. Dura dalayduu ta'urraa dalaysiistuu rabbii sinaa godhu jenna. Yaa uummata keenya hojjattuu ta'urraa hojjata ta'urraa hojjachiisa hojjachiistu rabbi sinaa taasisu jenna. Taasisin akkasumatti ilmoona kadhadhaa jette isin ilmoodha iyyatte jala buusii du'aayii gooneef jechuudha ta'u hojiitis ilmoo imaanaa ilmoo rabbi beeytu tahaadha abbaa beeytu. ولد صالح يدعو له كرسول جدسن ilmoo gaarii karabbi isinii kadhatu yoo isin dura godaantanis akkasiitiin isin gammachiisu jenna. Duuba abbaa warra kiyyaa duraan hedduu na jaalata. Yeroo xiqqoo booda ammoo natti jirjiirameeti jira. Zamana kan akka durii hin jiru jette duuba. Waan walirraa isin duyda garagalchu rabbi isinirraa haa garagalchu jenna. Rabbi wal isin haa taasisu. Wanni wal ta'urra diiniif duniyaallee namaa tolchu hin jiru. Wasulhu khayrun wal ta'utu waa hunda keeysattuu jechuudha wal tahutu walii galutu irra caala wal dhaburra ikhtilaafni yookaa wal dhabbiin aslu kulli sharrin jedhan cufti dharaa cufti rakko'oo wal dhabbirraa madditi rakkoon gosa qabdi gosa isiitiin bifa isiitiin wal dhabbiin yoo argamte rakkoon hundi achirraa madditi achirraa deemti jechuudha. Alkhilaafu aslu kulli sharrin jedhan duuba. Warri waa xiinxallee gadi laale. Khilaafni faallaa deemuun hundee cufa sharriiti. Sharrii hunda isa fida jechuudha. Sharrii hunda isa fida. Wal hamatuu fida. Wal arrabsuu fida. Wal kijibsiisuu fida. Bal wal hatuu fida. Wal shakkuu fida. Wal ajjeesiisuu fida. Wal waanyuu wal hasaduu fida. Waa hedduu fida jechuudha. Aslu kulli sharrin. jaarmaya duraan jiru diigutti fida diini balleeysutti nama geeysa duniyaa balleeysuttillee nama geeysa alkhilaafu aslu kulli sharrin ilmaan nagaan duraan waliin guddisan fashalsutti nama geeysa yooka gara abbaa gortee yooka gama haadhaa gortee khilaafa jidduu keeysanii rabbi haa balleeysu jenna dubba waan jettu waanuma xiqqoo wahiit irratti walitti bu'uun heddummaataa jette afaan walbuutu tokko jira shayxaanni gartee oo'isee jidduu ilma namaa kanatti akkana naan jette jecha takkitti isaan ni sharafa laal sheexantichi tanaaf akkana naan jetteemi tanaaf akkana naan jetteemi atuu tanaaf akkana naan jetteemi jettuuni ja'anii bargaman halle jara lameen akkasii walitti bobeeysa walitti oo'isa hanga jarri lameen adda baatutti jechuudha. Shayxanni sireedha qaba. Bahara keeysaa siree qaba jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Siree isaa bahara keeysaa ta qabu tana irra taa'ee guruba isaa ajaja. Garabitti ajaja. Deema bobba'a jehan. Banii Aadam kana deemaatii adda facaasaa jehan duuba. Gingilcha adda. Wali buusa. Guruba isaa ergee gurubni isaa yeroo dacha'an maal je'aniin ani akkana dalage. Ani nama waltumsiise. Ani nama achisiise. Ani maal godhe. Hundinuu gaa waan dalagan himatan jechuudha. Maal jedhaan kun ani hanga jaarsaa jaartii gargar baasetti malee sitti hin dhufne jedhan duuba. Hadiisa muslimii hadiisni يدع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة كفتنة أكان قرأته قم إسادة ترديات درجات بركة أعظمهم فتنة دوبا hanga jaarsa jaartii gargar baasutti an sitti hin dhufne ka jedhu santu darajaa guddaa isa biratti qaba anta anta je'anii bar o'o'o'o po si ariifiin ariifiin jabaan si je'an jechuu ufitti dhiyeessa duuba ufitti as dhiyeessaa jechuudha. Kanaaf shayxanii jidduu jaarsa jaartiidhatti haalan hammaata. Kanaaf of eeggadha. Of eeggadhaa didaa jalaan banina waan inni banaa jedhu. Akkana jeein akkana irra deebisi. Tanamaas hin jette akkana jeein. je'ee ka shayxaanni afaanis suguuru didatis dida isin lachuu walii dida ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله قال فيقربه ويدنيه ويقول نعم أنت جانبر والروتا قرتي الدادا كإن إرقت ديك أنا أنا كان دلق ما الدلين وما الدلين أنا كان قد وما الدلين osoma akkasitti itti dhufan tokko itti dhufee maal je'an ani hanga jaarsaa jaartii gargar baasutti sitti dhufne bari je'an dafa caasee si dhufe anta anta jee ofii dhiyeeffata duuba darajaa kennaaf jechuudha intabihuu of eeggadhaa duuba gartee uma xiqqoo takka irratti walitti bu'aa wallaa jette obbolee ittiin xinyatuun afaan wal buunna uma xiqqoo irratti jechuu isiiti waan godhe shayxaan isiillee isiin uuf himtee jirti telefoona irra gittiin godhee cufa jette laalmee akkatti akkatti isii kasaarsuuf deemume mee haati manaa haadha manaati jedhee an abbaa manaati jedhee haadha manaa godhatee itti booharu ka waa hunda isii bira ol kaayatu ka itti obsu ka itti dhoyfatu ka itti obsatu yoo telefoona gixximirra goote ati kabajaanaan qabduun isaa waan soba ta'e miti nama kabajan tokko kophee miilarraa baasanii faana qullaan oofan nama kabajan tokko qomarraa kenneteeraa baastee qullaan ooftu qabbana keessa. nama kabajju tokko isaa sitti ol deemutti jiru rooba keessaa dukkana keessaa qabbana keessaa hulaa itti gadi hin cufattu. Jalaa bantee dhiyeeffatta malee isiin amma hulaa ofii cufatte gittim mee seen isii argaa balbalatti jettee ni bara. Telefoona cufachuun akkasii beektu. Kanaafuu rakkoo guddaa si bira jira. Boleetti teenya sirraa. Dubbiin akkamitti isan aarsine yeroo kana. Ati nan kabajju akkamitti siin hin jenne yeroo arii narraa galee an ammoo itti dawwalaa jette. Inni narraa cufataa. guyyaa sadi fa'aa narraa cufata yeroo aariin gartee narraa galtee itti dawwale telefoona na jalaan kaasu taraa duraa hulaa cufatteemi taati goota san caalaa si karaa banee fi karaa telefoona cufatuu si garsiise aarii gartee atitti cufteen dabalatee guyyaa hedduu sirraa cufachuun isaa ni argama jechuudha mee maal naa dhaamtanii jette wanni si dhaamnu si lolus lolamiif si gorsullee gorfamiif. si miidhuu miidhaa suutaan namii ta'e itti himadhu si beekuu dhabuu namoota inni kabajutti himadhu haala saniin jiraachuu kee barbaade. Ariita jalan deemin laa taqdob faraddada miraara yoo aare itti cufadheeti yoo aariin irraa galte jalaa banaadhaa jette ati laa taqdob walakal janna nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkana je hadiis sahiiha keessatti laa taqdob walakal jannaa je. aboo jannata sii jiraan aariin je'anii bar jannata argattaan aariin حديث برا كيست أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له دلني على عمل يدخلني الجنة جنان حديث أبا هريرة كيست dalagaa tokko ka jannata na seensisu irratti na qajeelchii jeeni bar qaala rasuulullaahi sala allaahu aleyhi wasalam laa taqdab walaka aljanna hin aariin jannata argattaa jeen osoo namni hundinuu bikka tana fahame silaa xiinxalle hubate aarii fagootti ofirraa dhoorga jechuu hin aarin bikka itti aartu sayyoo dhuguman aariisan walkaazimiina alghayza walcaafiina an innaas warra dallansuu liqimse ka irra namaa dabru ka rabbiin jedhee faarsan yoo warra san taate maal argatta walaka aljanna jannat argatta hanga kana yoo silaa fahamne anin aara an aariin danda'u an akkasi jechaa waan oollu jechuudha yeroo wanni si aarsuu dhufe ofirra yoo ejjatte walaka aljanna allahu akbar kanaafuu waan sin jennu obboleetii teenya aartee telefoona jaarsa keetti irratti hin cufatini walaka aljanna jannata siif jira asin jenna hin dallanin warra waan dhagaheen fayyadamu rabbi si haa taasisu gaafatte waan gaafatte kana deebisaa argatte hojiirra oolche awwarra kiyya gargaaruu fedha inni mallaqa walirra haa kaayannu naan je'a jette bika kanatti illee wal dhabbii qaban jechuudha warra kiyyan gargaaruu fedha inni mallaqa walirra kaayannee waa godhanna je'a duuba warra kee gargaaruun gaarii atis gargaare inninis warruma isaati warri kee haa gargaaru rakkataa rakkina keessatti hin dhiisina ammoo warra namaan beeyne jira duuba warra nama kana namooma isaa irraa fuudhee darajaa harreedhaa geeyse harreewuu gartee warra duyda malaaxeysee akkasuma itti fe'atu jiraami warra nama adabu jira warra keessan ka akkasii rabbiin taasisini yoo warra akkasii ka isin adabu ka isin hin beeyne ka biyya arabatti isin gubataatuma ka isaan waan faxaranillee numa qaban waa lafa buufatuu isin kutan taate suutaan nama manguddoo itti himi itti ergi waan isaanii ergitus kophaa godhii ta'u olkaatullee kophaa godhi. Jaarsi eega jaarsa kee ta'e si dhoorguu danda'a qabeenya kee bikka feetetti akka ati kennuu hin dandeenye bikka siif toltu ta maslahaa sii qabdutti akka ati kennitu horii makee jechuudha. Horii kee nyaachuu hin danda'u hayyama keetiin malee. garuu ammoo akkuma argitetti ati olii gadi karaa feete kennuurraa si dhoorguu danda'a. طيب لا يجوز لامرأة هبة في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها حديث عبد الله بن عمرو أديس كعب بن مالك كأديس عبادة بن سامت كأديس حديث إمام الله الباني صحيح قد أكنج حديث أنا كيست إن تلتك في نيمم وكنون رئيسي خيستي رئيسي الرّا hayyama jaarsaatiin malee kennuun hin hayyamamuuf yoo jaarsi nikaa isiidhaa han dhuurfate jedhe yoo nikaa isiidhaa han dhuurfate kanaaf qabeenya keenya jechuun danda'u garuu karaa ati itti kennitutti si kontirooluu danda'a jechuudha kanaafuu qabamuu fi qabdaa siin jenna warri kee miidhamaa yoo ta'e miidhaa warri keetti jiru san si gargaaruu qaba inninu warra gartee inninu ilma isaaniiti. haqiiqatti miidhaan yoo itti jiraatu taate kana fakkaata deebisaan kee rabbi isaa gargaaru jenna. Iyyannoo lammaffaa dhaddachaa jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee dhibba jaha fi torbaatamii sagal iyyataan kun waan jedhu an eega fuudhee waggaa lamaa ja'a. Haadha mana tiyyaatiin akka wal'amnaa wanni wal na dhabsiisu illee mata jabeenyaa jedhuuba. Mata jabeenyaa gaana gaa'isuma beeka malee nuti wajjin hin beeynu. namni gariin ufuma mataa jabaatee mata jabeenya ofii arguudha beeka isii qofa arguunis ni mala haqiiqatti akkuma inni jedhu kana isiin mataa jabaatullee ni mala jireenyi mata jabeenyaa mataa nama bobeessa dhukkuba surrii namatti ta'a yaada halkanii guyyaa namarraan buune namatti ta'a. Mata jabeenya isii kana waliin rakkatuu cinqamuu hiraaruu yaadda'uu himatee jira. nama gorsan fudhanne kawaa takka gartee toltuu inni yaade hin fudhanne godhee himatee jira. Na hiiki jettee hiikkaallee si hiika jedhee baay'ilame jedha. Kan hiikin ammoo si hiike jedhe na hiiktee isa isiin jennaani kanuma hiikin kana si hiikee jedheni jedhe. Saahibban kiyyaanillee anjaartiin qabu jedhaani jedhe. Amma ni keenyi kun ni jira moo hin jiru? Namni kun tasgabbii qalbiidhaa hin arganne waan jedhu intalli na deebi'uu feeti na jaalatti. Anilleen ammoo gadhiisuun natti toluu dhabee. garaa na nyaatti je eega atilleen garaa si nyaatte ni jaalatta jechuudha atilleen isiilleen eega si jaalatte wal jaalattani wanni gartee mata jabina jedhamu sun eega ka jaalatu taate suttuu mul'atu adabadhaa usaa hojjetaa jenna garaa na nyaatte jette garaa si nyaachuun suni mata jabina san si biratti laafa haa godhu egaa garaa si nyaatte. Namni tokko guu garaa nama nyaate badii isaa sani danda'aniif danda'iif sin jenna. Garaana nyaattee gadhiisuun fedhu atuu jechuu jirta ima jabeeffadhu gadhiisiin hin jennu nutilleen gorfadhu jabeeffadhu sin jenna. Jaartii isiin si jaalatu atillee gartee garaana nyaatti jettu. Atis si jaalatu jirta. Laftilleen isiniif ganama amma walis seentanii amata lama jechuu jirta hanga walitti dhuftan. Haalli keessan sirraa'uun ni mala. Mee jireenya gargariisan yoo danda'ame hambisaa walitti deebi'aa. Bakka takka jiraadhaa laalame. Fagorraa mataa jabeenyi kun yoo walitti dhufan akkasumatti itti fufamoo ittiin fufu. dhaamsi nuti siif kenninu kana. Li'annahu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedheen namtichaan. Namticha gartee inna imra'atii laa taruddu yada laamisin intaloon tiyya harka nama isii tuqee ofirraan deebistuu namticha jedhe tokko jira. Hadis Abuu Daawudiitiif Nasaa'iiti. Intala takka na bira jira akkaan gartee gama kiyya jaalatamtuudha. Garuu harka nama isii tuqee ofirraan deebistuu. Maal kenneef murtii rasuulli قال غربها في الرفق يسجين قال أخاف أن تتبع نفسي لب تجال ديمودا صدادا إيغرتي جالالة التناف جرى يتشوسات مال جير رسول قال فاستمتع بها أي قسمتك أنا نيقاجين نتلين غرتي غرانا نياتي أتجت فاستمتع بها سنجنتك أنا ني غرفت ومو ما تجبيني أكست اللي دبريس اللي ما تنجبيسين ilmaan teeysanitti illee dabree akka ilmaan teeysanillee mataan jabeeysin mata jabinni kun xabiicaan tun masruuqaa hatamtuudha jedhan duuba atuu deemteeti booda xabiicaa san irraa hattee mataa jabaachuu eegaluun kee ni mala ilmaanis xabiicaa san fudhattee mataa jabaachuun ni mala akka dubbiin bikka saniin isin hin geenye rabbiitti kadhadhu akka rabbi si laaffisu duuba intala tana hiikee hiike moon hiikne aniin kuni xalaaqni kun argee moon argamne ani hiiken je'a siike je'eeni kanuma hin hiikin kana waan jennu salaasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun annikaahu waalaaqu warrajaca jedhe nabin keenya alayhi salaatu wassalaam hadis abu daawudii fi tirmiziif ibnu maajaa odeysan keessatti abaa hureyrarra hadis imaamul albaaniin darajaa isaa gaarii godhe keessatti waa sadi dhugaan isiilleen dhuguma qoosaa yookaa qishnaan taphni isiilleen dhuguma jirjiiramti jedhe suni maali jennaan nikaha nikaa sii godhe yoo jedhe abbaan intala ofii inta badhe yoo jedhe hin jiru dubbiin akkasii gixximtee hidhame si hiike yoo jedhe namtichi inta badhe yoo jedhe hiikamte si deeffadhe yoo jedhe inta badhe ogguu jedhe deeffamtee jirti ta'e hiikamtilleen si deeffadhe yoo ka jedhu taate. Kanaafuu baamni kun baaba taphatanii ni miti. Bikkitu lubbuudha jireenya lubbuuti tamni as keessa dhufuu hin qabu jechuudha. Sumni as keessa dhufuu hin qabu jechuudha. Qoosaan akka malee dhugaa malee bikka kanatti wani takkan dubbatamtu. meelaalaa waan shari'aan jabeeysite bikka qoosaan hin hayyamamne bikka taphni keeysatti hin hayyamamne dhugaa dubbachuu qofa ka shari'a namarraa hajamtu laal bikka kana kana keessatti li'annahu jiruun jaarsaa jaartii jabdu jiruun xalaaqaa jabdu ittiin hin taphatan jechuu si deeffadheenis lubbuu nama rarraasu kan deeffatiin si deeffadheetu lubbuu rarraasuunis hin ta'u kanaaf hiikamtee jirti eega jecha san jetteenii eega jecha san jetteeni hangam tuurte jettee laaluun sirra jira gaafa gartee si hiika jetteen sanirra yoo gartee ji'a sadi yookaan xahaaraa sadi jenna xahaaraa sadi ka dabarsitu taate guutumattu irraa bu'ee jira jechuudha maal godhuu qabda gaaf kana bimaariin jadiidin wanikaa hin jadiidin maarii haarayaa fi nikaya haarayaan fuuta gaaf kana yoo ammoo cufaa yeroo isiin xahaarattee keeysatti yeroo isiin xahaarattu cuufa takka takkaan sirraa buuse yoo jetteen xahaaraa isiin xahaarattu keeysatti adada isiin xahaarattu jechuu cufa xahaaraa keeysatti xahaaraa sadi keeysatti hiikaa sadi takka takkaan sirraa buuse ammallee xahaaraa biraa eeggattee sirraa buuse ammallee yeroo isiin xahaaraa heedirraa qulqulloytee xahaaratte sirraa buuse jetteen gaaf kana hatta tankiha zawjan ghayrahu hanga jaarsa biroo heerumte yoo akka tasaa wal dhaban itti deebitee fuudhuu dandeeysa malee hanga gaafsan gartee hanga jaarsa biroo heerumtutti jechuu gaafsan itti deebuun dandeessu ati. Hatta tankiha zawjan ghayraa gaafsan. Garaagarummaa laali jechuudha. Gaafa xahaaraa hunda keessatti takka takkaan ati irraa buuste yoo jaarsa biroo heerumte jaarsi sun gadhiisee itti deebite- itti deebite malee hin dandeessu isii walitti deebi'u. Yoo ammoo takkuma siike jetteeni osoo si deeffatte hin jedhiin xaharaa lammaffaa dhuftee dhumtee ta sadaffaa dhuftee dhumatte gaafsan bimaharin jadiidi wa nikaahin jadiidin nikaaya haarayaaf maarii haarayaan fuutaa jechuudha. Akkana siin jenna obboleessa keenya. Iyyannoo sadaffaadhaa waan jettu gaafattuun biyya arabaa kanan ture asitti waa dalagatu jira. Namni tokko na sobee gubna natti dalage. Ilmoon garatti na hafnaan ilmoo san ofirraa baase. Amma diin baradhee zuumii adda addarra deeme waan san badii ta'u arge. Lubbuun tiyya na rakkatte akkamitti harabaafadha maaluma kiyyaa ta'u jetti. Dura obboleettii teenya baga rabbi si dhaqqabe. Badii gaaf duraa saniin bagan du'in. Warra waan balleeyse baditti beekee ta'u batee seena'ee uf duba deebi'e. Baga rabbis taasise. Uf dhaqqabdee dhaqqabamtee itti fufi ta'uu baatee jabeeffadhu siin jenna. Wanni sirra jiru ati rabbi gabbaruu malee istighfaara godhuu malee yaa rabbi naa dhiis jechuu malee wanni biraan jirtu. Rabbiin keessii dhiisa. Qalbii qulqulliyyoo ati itti achi deebite. Tawbatan nasuuxa tawbaa qulqullii. Ka rabbiin jedhe sayyootu tawbattee jiru. Tawbatan nasuuxa. Tawbaa akkana akkana dhiidaymaa. Walalaa daa'imaa yookaan ka gagaa hin qabne jechuudha. Tawbaa isii keessatti sheenawuun nadaamayuun jiru. Maa waan akkasii dalage osoo dalaguu baadhe jette. Qalbii guutuun gama rabbii keetti yoo deebite. Rabbiin kee yatuubullahu calaa man taaba rabbiin sii dhiisa. Kanaafuu qalbii kee rahmata rabbii bal'aatiin gammachiisin jenna. Ufin dhiphisinii sin jenna. Bultii amma ijaarradhee jireetti bultii tee rabbiin si haa jabeessu. Bultii mi'eeyituu ta diinaa. ta duniyaa ta ilma intalaa ta hortee kheyriidha ta hortee imaana rabbi si haa taasisu jenna obboleessa teenya. Sagantaan keenya har'aa asitti goolabama nagahaan oolaa nagahaan bulaa jireenya kheyriidhaa keessa oolaadha bulaa isinin jechaadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek muhammad waadoo rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabalu nullee warra waan dhageerraa fayyadamu nu haa godhu egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaa keenya irraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummeessuutiin anfarhee adam kutaa teeknika nuura ludaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaya rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkee duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة